Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19,2225 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii fi saatalaayitii Naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata waxabajjii tokko bara 2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 24 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Babalattoollee galchuun sana nagaan soraa ala keeddaa himtuu gurra biyyaa sanitti hima pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi bakka bu'aan Kooriyaa kaabaa Ardha Waayit Haawus keessaa wal arganii mari'achuu jiranii tun hin ganne digdama keessatti wanta akka ta'e hin beekne. Mataa oduu keessaa tokko.
Humni liyyuu poolisii daangaa Oromiyaa seenee ajjechaa raawwataa jirattiin jedhu akka hidhannoo hiikkatuuf seeratti dhiyaatu gareen mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnistii Intarnaashinaal ibsa baaseen gaafatee jira. Liibiyaa keessatti lammiiwwan Afrikaa harka jarreen dhala namaa daldalaniitti qabamanii turan ba'uutu yaalanii rasaasaan aleelaman jedhamee jira. Marayyuu booda dhiyeessina qophii biraas ni qabna dhaggeeffatoota keenya maraafuu akka xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduuf gara soraatti sin deebisa.
Mootummaan Itoophiyaa waraan liyyuu poolis naannoo Somaaleetti dhufee Oromiyaatti nan fixu ariitiin achi baasee qawweellee irraa hiikee jarallee diiguu malee jedha dhaabii mirga namaatiif falmu Amnestii Intarnaashinaal. Akka gabaasa kun jedhatti waraanni liyyuu poolis torban kana keessa Oromoo naannoo Somaalee keessa jiranirraa manneen 48 gube gara jari kuniin gara aanaa Oromiyaa keessa jiru cirootti baqate. Mootummaan Itoophiyaa liyyuu poolisirraa qawwee hiikee poolisii seera addunyaatiin biyyi bulchuutti hin jirrellee achi kaaseetiin jar seeraan nama bulchachi kaa'u malee jedha gabaasii Amnesty International. Bulchoota seera hin qabne tanatti nama bulchoota seera hin qabne tanatti nama dhiisuu malee jette daayirektarii Amnesty International damee Afrikaa Gambahaatiif aroolee gugurdoo Joan Nyaanyuuki. Caamsaa 23tiif 24 torban tokkoon duralleetti akka Amnesty International jedhutti waraanni kun harargee ba'aa aanaa cinaagseen loleetiin ollaa afur lolee qonnaan bula afur keessatti fixe manneen shantamaallee caala irra gubeetiin achiinan baqachiisee jedha. Amnestiin seera guutuu fi waan lamatti ta'uu malee jedha. Oromiyaa keessatti karaan poolisiin hojjetuun seera qabaachaa deemuu malee lammeessoon ammoo waraan seeraan waraan nan fixuu jiru kana seera addunyaatiin qorachuu malanii jedha. Bara 2017 asitti akka Amnestii Intarnaashinaal jedhutti lola waraanii liyyuu poolis Oromiyaatti hin dhufeen nama dhibbi hedduutti dhumate miliyoona caalaatti baqateetiin akka Amnestii Intarnaashinaal jedhutti akka dhaabii kun koomishinii to'annoo balaa ittisaaf Itoophiyaatiif ochaa maqeeffatee jedhetti nam miliyoon tokko caalaattu tanaan baqate. Tan maleellee Amnestii Intarnaashinaal akka Itoophiyaan seera refereendamii bara 2010 ka daarii Oromiyaatii fi Somaalee gargar baasee abbuu daarii ofiitti buluuni seerri sun hojii irra ol gaafate. Waan gabaasa Amnestii Intarnaashinaal kana irratti mootummaa Itoophiyaatti deebiin arganne. Nama Afrikaa ka warri Liibiyaatti qabeetiin ilmee nama gurguratu qabee harka qabu kaanii akka gabaasaan marganneetti jarsuun fixanii ag tokko jarba baqatellee mammadeessan. Jari kun akka UNHCR jedhutti nama dhibba lamaan kaanii ka Itoophiyaa, Eertiraa fi Somaalee dhufe. Oduu tana Liisaa Shilaayinii Jenivaa nu erge namoonni nutti torban dabre magaalaa galma mootummaa liibiyaa tiriippoolii irraa gama kibba bahaatti gara kiiloomeetira 180 irratti kan argamtu baanii waalid keessatti ture gochaan kun kan raawwatame dubbii himaan jaarmiyaa baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa wiiliyaam ispindiler biyyaa daldaltoonni dhala namaa haala baay'ee hamaa ta'e keessatti namoota qabatanii gabrummaa bara ammayyaatiif daldalan liibiyaa keessatti kun gochaa suukanneessaa dhiyeenya kana raawwatame jedhanii jiru. namoonni balaa sana jalaa ba'an akka jedhanitti namoota miliquu yaalan deebi'anii qabachuudhaaf yaalii godhameen namoonni rasaasan tumaman harka jarreen dhala namaa daldalan sana keessa naa turanitti dararaa acuuccaaf cunqursaatu irratti geggeessama. garee aga waggaa sadii faa eeggatamanii turuu jedhu ispindiler akka jedhanitti aangawoonni naannoo sanaa namoota balaa sana jalaa ba'uu danda'an dhibba tokkoof afurtama gara mana hidhaa mootummaatti dabarsanii jiru jaarmiyaan baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa immoo namoota kanaaf gargaarsa raabsuu irra taree kanneen daata sadarkaa addunyaa isaan barbaachisu adda baafachuudhaaf ka qorataa jiru ta'uu dubbatan ispindiler namoota sababaa dinagdeetiif godaanaa jiranirra baqattoota daata gaafataa jiran gargaaruun salphaa ta'ullee dubbatanii jiru. baqattoonniif godaantonni jarreen dhala namaa daldalan jalaa miliqanii ba'uu yaalan kabiroon garii qabamanii harka isaanii jiru yookaan immoo akkuma jalaa miliqanitti dhokatanii jiru jedha UNHCR ijoollee warra hin qabnellee akka namoota kana keessa jiran dubbatee jira.
walgaa'ii dhiyoo tana bulchiinsa naannoo tigraay magaalaa adwaatti taa'eetiin ijoollee dhibbi saddeetii hor guyyaa sadiitiif yaamanii eegee horii baasaniif irratti waldhaban irratti namidduutti miidhame. hor guyyaa sadiif yaaman kunin guyyaa dheengadda dhumate akka warri hor haandhaaq jedhutti ijoollee dargaggoo hordhate tana sila guyyaatti birri saddeettamaa haga dhibbi tokko baasaniifi jedhanii walii galan horii sun dhumatee jennaan ammoo birri digdamii jahaa qofa kennaniif yohannis gabre kidaan warra hor haandhaaq keessa tokko ijoolleen waan baasaniifi birri digdamii jaha didaniitiin dubbiin falama taatee jennaani bulchiinsi poolisii itti yaame. namni bulchaan magaala kanaa gaafachuu jiru nu bulchaan magaala kanaa gaafachuu jiru poolisiin cabsee nutti seene nu cacaccabsee anilleen ulee fi uf wallaalee suniin duubatti harka na hidhaniitiin dhiignarraa dhimpisu hospitaala keessatti uf argee jira gurbaan kunin isaaf miilota isaa nama kudhanii sadii birri kumshanii qabsiisanii baasan poolisii keessallee namni madaa hinum jiraa jedhu. Tokkummaan mootummoota ammallee Suudaan kibbaa gubbaa guyyaa afurtamii shaniitiif adabuuf irratti walii gale. horeen biyyi kudhanii shanii tunin herrega ameerikaa fudhatteetiin suudaan kibbaa adabde hor nagaa faraaraa tokkummaa mootummoota suudaan kibbaa adab kunin biyyi kudhanii shanii qaba kan keessa sagalitti adabbii ta'ee jedhe jahatti ammoo hor kanatti hin dhufin ameerikaan obsi dhabdee ameerikaan obsi dhabde wanni jira kun waan itti callisuu malanii miti jetti niikii heelii ambaasaadarrii ameerikaa taa tokkummaa mootummoota keessa jirti waan jireenya suudaan kibbaa dubbattu. suudaan kibbaa tunin biyyi waraanii olmaa bultii dhowwee bulchootii isaaniilleen nagaan fedhanii yookaan ammoo karaa nagaatti ariifachuutti hin jiranii jedhaniitiin waan hedduun adabuu jiran. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ijoolleen dargaggoo tokkummaa fi qalbii dansaan hojjechuu malanii jedhaniitiin kora guddaa ijoollee kaa'imaa kaarra taa'e irratti dubbate. Korhan irratti Dr. Abiyyii fi muummeen ministeera Ingiliis kan durii Toonii Bileer illeen abdii Itoophiyaa taborii jajjabeessuuf mata duree jettuun kora Finfinnee ta'an irratti dubbatan. jibbi dhiifneetiin tokkummaa hojjechuu malee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa kunan.
That friction must be caged and we have to invest all our time on cohesion.
Akkan jedhu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy wal dhabaa fi jibbii sun hafuu male tokkummaa jabeeffachuu fi yoomcufaa hojjechuu malle tana wanti guddoon abdiin guddoolleen tana humni jabduu qabaachuu malle ta'uu baannaan akka feen dura deemuun dandeenyu dhugun baane yoo akka dansa jabaanneet hin deemne biyya addunyaa tareefu toonii bileer maqadhaa'e sadeen sun keessaa inuun tokko taanaa jedha horkan ijoollee kaa'imaa yuunivarsiitii gargaraatii fi dhaabbilee gargaraa keessaa dhufanitti galma walga'ii tokkummaa mootummootaa finfinnee jiru keessatti taa'e. Tammaan tan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaa Kaabaatii fi Pireezidaantiin Ameerikaa bakka bu'aa Kooriyaa Kaabaa jechuu isaa fi Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Waayit Haawus keessa wal mari'achuu jiran. nama ammaan tana waayit haawus dhuuf kun ka kooriyaan kaabaa ergatte ganni diddama keessatti seenaa kooriyaa keessatti ameerikaa dhufe hin beeku akka biyyootaa lamaan waliin hojjechuu danda'anii waan iddoo irratti wal mari'achuuf deeman jar kana yookaan ammoo itti gaafatamaa kana pirezidaantii kooriyaa kaabaattu xalaa itti kenneetiin akka bulchiinsi mootummaa ameerikaatiin wal dubbatan itti kenne waayit haawus keessatti wal mari'achuu jiran namni xalaa tanaan dhufe kiim yoong choolee jedhanii namarmaan durallee bulchiinsa kooriyaa kaabaa keessa waan hedduun wal mari'achaa bahe pirezidaantii ameerikaa doonaald tiraampii fi pirezidaantiin kooriyaa kaabaa kiim uun waan armaan duratti irratti wal dhaban rakkoo biyyoota ollaa isaaniitiif wal dhaba ameerikaa fi kooriyaa kaabaa jidduu jirratti wal mari'achuu fi armaan duratti kor guddaa singaaporii qabatanii korii kaan hafee jedhanii jennaan amma kor kanatti deebi'utti jiran addunyaalleen gurqeessite eeggachuu jirti. Ameerikaan Meeksikoo waldaa Awurooppaatii fi Kanaadaa irraa gurgura itti dhufu irratti qaraxa dabalattee gabayaa irratti amma wal dhabuutti jiran akkuma kanaan ameerikaan ammaan tana jalqabdeetiin yookaan har'aa jalqabdeetiin sibiili biyyoota sunii itti dhufu irratti harki 25 alumiiniyeemii yookaan ammoo saldaqa biyyi sunii dhufu irratti ammoo harka kudhan dabalti. Ka kooriyaa kibbaa, Awustiraaliyaa, Arjentiinaa fi Biraaziil waliin illee akkamii irratti waliin hojjechuu akka dandeettu Ameerikaan bulchoota laftanaa waliin wal mari'achuu jirti. lammeessoo nu nyaattanii jedha pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp yoo biyyitii isaa keessumattuyyuu gama daldalaatiin miidhamuu jirti jedheetiin gara ammaateetiin dubbatu oduun ammaaf qabtanu.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabruu raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii ittaanuutti ce'uu keenya dura wallee afaan ingilizii muuziqaa aadaa ayirlaandiin qindeessame kanan sinafeera wallistuu ameerikaa idda dhalataa ayirlaand keetii raayantuu bara 2001 wallise ittiin bohaara.
As I look at the valley down below, it is green just as far as I can see. As my memory returns, how my heart does yearn for you and the days that used to be. High on a mountain, living free, thinking about the days that used to be. High on a mountain, standing alone, wondering where the years of my life have gone. I wonder if you ever think of me, or if time's blotted out the memory. As I listen to the breeze blow gently through the trees, I'll always cherish what you meant to me. High on a mountain, living free, thinking about the days that used to be. High on a mountain, standing alone, wondering where the years of my life have gone. High on a mountain, living free, thinking about the days that used to be.
keetii raayaan walleesheef guddaan galatoomsa dhaggeeffatoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan itiyoophiyaa hoogganoota mormitootaa dabalatee namoota mana hidhaa turan gadhiisaa jira lammiiwwan oromoo mana hidhaa turanii amma hiikaman aga tokko haala itti hidhamaniif mana hidhaatti turan gaafachuun dhiyeessuun keenya ni yaadatama keessummaan keenya irraas kan mana hidhaa maayikalaawii dabalatee manneen hidhaa adda addaa keessatti hidhamaa ture baatii guraandhalaa dabree gallakkifame obbo ingidaa qusiiti akkamitti akka qabame nuuf ibsuudhaan eegala. tujubeetu dubbise.
Ani eh, dura isaallee dhukkubsataa dhibee sammuun ture mana yaalaa ilkaatitee kudha lama ka jedhan kan deddeebi'een daawwachaa jiran fudhan ture dambidolloo irraa dhufee gara mana yaalaa sana oduun deemaa jiru finfinnee naannoo Oromaa hospitaala Paawulos kanatti namootni eenyummaa isaanii hin deemne konkolaataa keessa harcaa'aniidhuma. naqabuuruma isaaniilu waan of irratti argee maalummaa isaaniillee hin beeku eessa akka sassaban hin beeku konkolaataan isaan ittiin deeman gabateensaa illee konkolaataa taargaa kan godiidhaadha. San booda asittillee natumanii huccuu gurraachaan kan waa tokko illee arguu hin dandeenye tokko na hidhanii konkolaataa keessa na seensisanii Finfinnee kana keessaa iddoo kam akka isaan na geessan hin beeku. tilmaamaan adeemsa sa'a tokko ol erga nu fuudhanii deeman booddee iddoo ta'e nagashanii achirratti reebichaa fi daraaraa hamaan irratti raawwataa bulanii.
Maal goota siin jedhan innaasi qaban.
Dhaaba shororkeessa adda bilisummaa Oromoo jedhee of waamu waliin ta'uudhaanitu meeshaa waraanaa keeniyaarraa seetee biyya kanatti gashidina jedhanii omaallee waan isaan raawwatan akkan quba qabaannes akkan hin beekne yoon ittiin illee omaallee na dhaga'uu hin dandeenye kana booda harka koo miila koollee na hidhanii barruu faana koollee jala gashanii reebicha hamaan irratti raawwataa bulanii.
Sana booda eessatti kan isaan geessanii si hidhan.
Ka guyyaa jalqaba naqabanii eessatti akka isaan na hidhan Finfinnee keessaa haqayyuu iddoo akkasiiti jedhee dubbachuu hin danda'u. Ijuma hidhameen seenee yeroon itti keessaa bahus ijuma hidhameen ba'ee gaaf guyyaa lamootaa gara galgala isaa ijuma hidhanii na baasanii maayikalaawwii biraan ga'anii yeroo konkolaataa keessaa na buusanii ija koorraa hiikan duwwaan iddoon sun maayikalaawwii ta'uu barirraa kan dhufee eessa akka isaan na bulchan eessa akka isaan na geessan homaa tokko illee wanti nirraa quba qabu.
Waggaa meeqaaf hidhamteetti mana hidhaa keessa waggaa meeqaaf turte?
Waggaa lamaaf gara ji'a kudhaniiti.
Maakalaawwiidhuma keessa turtee waggaa lamaa ol kana.
Maakalaawwii ji'a shanii torban tokko aduullee utuu hin argin qilleensallee utuu hin argin maddu kanaa keessan ture. Achi immoo himannaallee natti isaa kan qilleensoon adeessanii qilleensoon immoo waggaa tokkoof ji'a saddeeti akkas ture waggaa afurii ji'a shan natti murteessanii isa booddee mana hidhaa baatu yookaan zuhaa hin deebichuudha.
Himannaan sirratti dhiyeessan egaa himannaa shororkeessummaatii naan jetteetta. himannaa kana innaa sirratti dhiyeessanii ragaa abbaan alangaa dhiyeeffate.
Eeyyee kan na himate abbaa alangaati. Waan ittiin na himatan sanaan ragaan namaa wanti isaan irratti dhiyeessan hin jiru. Ragaa sanadhaa wanti isaan irratti dhiyeessan illee hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii alatti godha jechuu qofaan jechuudha. Himata kana ofirraa itti seedhe abbaan seera. Egaa himata kana illee homaallee ofirraa gatti qabeellee ittisullee homaa waan hin fakkaanne egaa kuni murtiidhuma dabaasaan laachuu adeemanis fageenyuma irratti gadhee homaallee waan ofirraa ittisus hin qabuuti murtoonaa kennaa jedhamu murtoo fudhadha jechuudha.
Abukaatoon qabdu turte naachi keessa turte eenyu siif falmaa ture?
Abukaatoo qaban ture. Ayyaana abbabee jedhu amma isaan yeroo sana toonaa dhaabbatanii addunyaa kanarraa boqotaniiru. Isaan dur deddeebi'innaa dhaabataa ture yeroo sana. Kan booddee wandimmoo ibsaatii fi obbo Dassaatiin kan ayiiti kan haqa dhumaatti nu dhaabbate jechuudha.
Galmee eenyuu faarratti kan himatamte?
Galmee olaanaa kabbateessatti. nama digdamii tokko waliin jechuudha.
Maayikalaawwiis haa ta'uu qilinxoo yookaan ziwaayin erga dhaxxee booddee mana hidhaa keessatti haalli ati keessa turte maal fakkaata ture?
Haalli an keessa ture akkuma beekamu baay'ee rakkisaadha. Guyyaa na qabanii sanallee murtii yoo hin galle na tattanii barreeffamlee ol gala galchanillee reedicha hamaallee narraan ga'anii maayikalaawwiis yerootti seenee jedhusi achittis akkuma kana dararaa hamaatu jira qorannoon isaallee halkan sa'a sadii booddeedha sadii booddeedha kan yaamanii nama qoratanii egaa miidhaa yeroo sana achi keessatti reedicha narra deemnummaa narviin qaama kiyyaa hundullee fataadha kaleen kiyya isaallee dhibamaadha. iji kiyyallee amma fageenya irrattillee rakkoo saayitii godhateenga arguullee hin danda'u gurri kiyyallee dhibamaadha akkuma kana kaballaadhaa fi fiigichoo poolisooti achitti narraan galan jechuudha. Akkuma waliigalaatti immoo maatiillee hin godhanne gara fuulduraattillee carraan dhala argachuu kiyyallee baay'ee dhiphaadha jechuudha amma rakkoo fayyaarraan kan ta'e. Maaltu sirra ga'e dhala akka hin godhannee fi miidhaan mana hidhaa sana keessatti sirra ga'e maal ture mana hidhaa isa kam keessatti.
Kiyyaarraan miidhaa hamaallee ga'anii gubaa jalqaballee na qabaneedhanii dura orienteeshinii naa kennan lafatti utuu natti hin bu'in jechuudha. Maaliif afaan kiyyallee huccuu mootaa kaalsii natti qixxaalanii illee mureeruudhaaf adeemu waan ta'eefi waan gaafa kamtu nan dubbadha yoo jette mallattoo gubbaa duwwaa baastaadhanitti orienteeshinii naa kennan jechuudha. Hin dubbattu taanaan garuu uleen sirraan dhaabbatu yookaan asitti duuda yookaan akka dhala godhanne gochuu dandeenya naan jedhanii jala godhanii natti himan jechuudha. Isaan booda na fannisanii waan kiyyallee dhala gashanii na reebanii egaa yeroo dheeraa booda gaa turee halkan keessaa yeroon obbaru tuma kana keessatti ani natti kiyya dhiiga dhangalaasu malee homaa tokkollee haasaa ta'ellee akka kana jechuun natti ulfaata yaaduu dudduuballee yaadachuu hin danda'u. Qaama saalaa keenya qaama saalaa dhaabsaatti irraa ga'an rukuttaadhaan homaallee waan isaan na gaafatan sanarraallee akkan qabu akka barraan qabaanne illee itti hime innaa sun ammoo na amananii illee dhugaa kiyya illee naaf fudhachuu hin dandeenye innaa sababa kanaatiif amanii dhumaaf reebicha namaan irraan ga'anidha sanumarraan ka'eeti kanan kanaaf saaxilamuu danda'e.
Hakiimiin maal siin jedhe dhala godhachuu hin dandeessu siin jedhe sitti moo akkamiin barte?
Carraan argachuu keetii dhiphaadha garuu amma wallaansa kanaan tarii fooyya'uu dandeessaadha. sun immoo tarii dawaanan amma hordofaa jiru kanarraa gar fuulduraatti waan baramuu danda'u jechuudha.
Jalqaba marii keenyaa irratti ani dhukkubsataa sammuun ture deddeebi'een dawaa fudhachaa ture karaarraa na qabaniidha kan itti naan jette ingidaa ati dhukkubsataa sammuu erga taate dawaan ati fudhattu sun adda cituu hin qabu erga mana hidhaa seentee booddee dawaa kee deddeebitee fudhachuu dandeesseetta.
Dawaa koo akkan hin fudhadhu illee dhorkanii maatiin koo illee dhufanii na dubbisanii maayikalaatuutti illee na gaafatanii homaa rakkoo hin qabu hin dhimmi naaf jedhu yeroo isaan dhufanii mana yaalaa illee akka isaan hin deessisan irra deddeebi'ee gaafadhee asumatti illee duutee utuu namni tokko sin argin asitti akka awwaalan fuulleessu si gochuu dandeenya naan jedhani saamiti kan nafa xiyya reemanii nama madeessaniif iyyuu dawaa siniina tokko illee utuu naan laatiniin egaa soluma rabbiitii sin dhiyyoo na gahechuudha.
Dawaa sana addaan kutuu keetiin maaltu sirra ga'e?
Egaa tokko saayikoloojikaaliin inni danda'a iddoo sanatti homaallee egaa mana yaalaallee immoo erga qees gaafadhee yeroo si gaafatan jalqaba gosa yakka ta'eetii si gaafatu gosi yakka ta'eetii immoo shororteessaadha jedhamnaan callaan daftee yaalamuu ta'eetiis baay'ee dhiphaadha. Yeroo sanas gaafadhee homaa furmaatu tokko illee irraa hin argannedha amma erga bahee fi amma kanan yaalamaa jiru jechuudha.
miidhaa sirra ga'e kana abukaatoon kee quba qabu manni murtii dhaggeeffateera himattee taate innaa mana murtiitti dhiyaattu.
Eeyyee guyyaan gaafa jalqabaa maayikalaalotaa na fuudhanii mana murtii araadaa na geessanii jedhanii walumaan afaaniin dubbachuu baadhee illee natti kiyya hundi isaayyuu dubbachuu danda'a jechuudha dhibeen irra jiru dubbifamuu danda'a uffanni koollee dhiiga duwwaadha yeroo sanas mana murtiitti illee iyyadheeraa manni murtii illee wal'aansisaa hidha isaan illee wal'aansisanii garuu maayikalaawwitti na deebisanii gaafa jedhanii karaa mana yaalaallee nan baasta jirri.
Dhumarrattoo gaafa gadhiifamuun kee murtaa'u attamiin kan itti gadhiifamtu maal isiniin jedhan?
Egaa mootummaan dhiifama isinii godheera jennaan haaluma sanaan egaa manuma hidhaa qaaleellee eleentollee zumayirraallee walumatti nutumaananii dandeebisan jira sanaan kan nuti gadhiifamu.
Obbo Ingidaa Qusii ibsanaa kenniteef hedduu galatoomi baga immoo mana hidhaatii baate baga gammadde.
Ayyee aqillee guddoo galatoomi.
amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantamarra dabree jira as waashingteen diisiitti immoo waaree booda sa'a tokkoof daqiiqaa shantamarra dabree jira gara qophiittaa nutti ceena.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
yeroo ammaa uummata miliyoona dhibba saddeetiif miliyoona kudha shan ta'antu walitti fufiinsaan beelaan dararamu baay'inni isaa kan kurna darbeerra gadaanaa ta'us ammas taanaan eedsii dhibee sombaa yookaan tiibiif dhukkuba busaan kanneen du'an caalaa kanneen beelaan du'antu heddummaata wixata darbe guyyaa beela addunyaatu yaadatamee oole kunis hamma tokko biyyoota addunyaa hedduu keessaa nyaati ga'an jiraatus namoonni kuma digdamii tokko ta'an beela yookaan hanqina nyaataan guyyaa guyyaan kan dhuman ta'uu yaadachiisuuf tattaaffii godhamu namoonni kan isaan beela'an addunyaan midhaan ga'aa waan hin oomishiniif miti barnoonni tajaajila waa'ee beelaa addunyaa akka ibsatti kurna sadan darbanii as oomishi midhaanii waan baay'ateef jecha akkasumas nyaati argamuuf malli jiru waan fooyya'eef jecha biyyoota guddataa jiran keessaa baay'inni lakkoofsa namoota dararamanii dhibbarraa harka soddomii afurii gara dhibbarraa harka kudha shaniitti gaccabeera rakkoonni ijoon garuu uummanni addunyaarra jiran hedduun ammayyuu taanaan midhaan ga'aa oomishuufis ta'e bitachuuf maallaqa ga'aa waan hin qabaanneef jecha beelli bu'aa hiyyummaati. beelli kan mudatu biyyoonni sirna seeftiineet jedhamu waan hin qabaatiniif jecha biyyoota hedduu keessatti hojii qonnaa kan hojjetan dubartoota ta'aniyyuu leenjii argachuuf garuu amma warra dhiiraa carraan qaban lafaaf liqaa argachuufis akkasuma walitti bu'iinsa investimentii qonnaaf ta'u jajjabeessuun dhabamuu hanqina akkaataa kunuunsa lafaaf qabeenya uumamaa carraan barnootaa dhabamuu namoonni qonnaawwan xixiqqoo irratti bobba'an balaa uumamni fideen qe'ee ofiirraa godaanuu rakkoon maallaqaaf dinagdee dalagaalee sadarkaa gadiirra jiran dhabamsiisuusaaf kun hunduu walga'ee namoota hiyyummaa keessa jiran beelaaf saaxila kurna darbee qabee beelaaf hiyyummaa gad xiqqeessuuf sadarkaa addunyaatti yaaliin godhame milkaa'ina guddaa argamsiisee jira hanga tokko ta'us waaltaaleen sadarkaa addunyaa hedduun jaarmoliin kan mootummaa hin ta'inii fi yuunaayitid isteetsiin dabalatee mootummoonni tattaaffii isaan godhaniif galata qabu haa ta'u malee wixata darbee yaadatamee kan oole guyyaa beelaa addunyaan walqabate uummanni kuma dhibba saddeetiif kuma kudha shan ta'u hanqina nyaataan dararamaa jiraachuun yaadachuun barbaachisaadha. mucaan tokko kan garaa duwwaa bulu jiraachuun qabu maatiiwwan ijoollee isaanii nyaachisuuf jecha beela'an jiraachuun qaban yeroo jedhu irra ga'uuf hedduutu nu hafaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture.
Ajajam qophiiteen fixachaa hojjirramee mataa oduu irra deebi'eessanitti hima. Mootummaan Itoophiyaa waraana liyyuu poolis naannoo Somaaleetii dhufee Oromiyaatti nan fixuu jiru ariitiin achi baasee qawweella irraa hiikuu malee achiin duba diiguu malee jedha dhaabii Amnesty International ibsi baas keessatti akka gabaasi kun jedhatti waraanni liyyuu poolis torbaan kana keessa Oromoo naannoo Somaalee keessa jiranirra manneen afurtamii saddeetii gubee gara aanaa Oromiyaa keessa jiru cirootti baqate jedhe kunin mootummaan Itoophiyaa liyyuu poolisirraa qawwee hiike poolisii seera mirga addunyaatiin biyyi bulchite achi kaa'uu malee jedha Amnesty International. Bulchoota seera hin qabne tanatti nam dhiisuu malee jette daayirektarii Amnesty International damee Afrikaa gama bahaatiif gama haroolee gugurdoo Joan Nyaanyuuki caamsa 23 fi 24 torbaan tokkoon durattichu akka Amnesty International jedhutti waraanni kunin harargee bahaa aana cinaagsan loleetiin olloota afur hade qonnaan bulaa shan keessatti fixee jedha manneen shantam caalaatti keessatti guggubatee jedha. Amnestiin seer guutuuf waan lamatti ta'uu malee jedhe Oromiyaa keessa karaan poolisiin hojjettuun seer qabaachuu malee lammeessoon ammoo waraan seer malee nan fixu kana karaa dhugaatiif qajeelaatiin himachuu malanii jedhe barkum lamaaf kudhanii torba asitti akka ministii intarnaashinaal jedhutti lola waraanii liyyuu poolis Oromiyaatti hin dhufeen nam dhibba hedduutti dhumate nam miliyoon caalutti baqateeti jedha amnestii intarnaashinaal. Koomishinii to'annaa balaaf ittisaa Itoophiyaatiif ochaa maqeeffateetiin tan maleellee amnestiin akka Itoophiyaan seeraaf refereendamii barkum lamaaf afur keessa naannoo Somaaleetiif naannoo Oromiyaa gargar baasee seeraan kaahetti akka akkasiin bulan gaafata.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra xumuruu keenya dura wallee alii birraa kanan sinafeeraa gama kiyyaan nagaattiin jedha wiixata walitti deebinaa. wallee sana booda sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.
Agarsiituu hundaa biyya midhaanii fi albuuda adda addaa. Baddaa fi gammoojjii gaarranii fi raaroota kan hormaanni quufa haadha beeyladoota. Haadha beeyladoota. Anis biyyaan gaba biyya biyya jaalatu biyya tolu Oromiyaa dhadhumaan badhaatu. Mukkeen bosona si addunyaa fakkiidha. Gosti shimbiroolee kan halluun faayamte bineeyyiin adda addaa bosona si guutte.